muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi inshuti zacu mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi radiyo ijwi ry'amerika iravugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi nk'uko mubizi ni ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ni mujye no ku rubuga rwacu rwa interinete wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri yutube na facebook voa radiyo yacu maze mukurikire iki kiganiro cyanyu murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nibyo rwose murisanga u rwanda rufite gereza cumi n'enye rwamagana musanze huye nyanza bugesera rusizi nyamagabe rubavu muhanga nyagatare ngoma gicumbi nyarugenge na gereza ya gisirikare iri ku murindi i kigali izi gereza zicumbikiye abagororwa barenga ibihumbi mirongo irindwi n'icyenda na magana atandatu nyamara zubakiwe abatarenga ibihumbi mirongo itandatu na kimwe ni imibare ya komisiyo y'uburenganzira bwa muntu komisiyo y'igihugu gereza rero ziruzuriranye n'umwaka ushize iyi komisiyo nabwo yari yabivuze kuba rero gereza zirengeje umubare w'abaturage zigomba kwakira abakoze ibyaha nyine birumvikana biterwa n'iki umuti wabo uwuhe nibyo tuganira na john mudakikwa ni umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango uharanira guteza imbere ihame ry'igihugu kigendera ku mategeko center for rule of law mu rwanda serurar mu magambo ahinnye y'icyongereza simbatindiye rero mbazanire umushyitsi john urahura akomeye
muraho cyane bwana thomas kamirindi
ikaze rwose kandi ngushimira cyane kuba wigomwe umwanya wawe kugira ngo utwungure inama n'ibyo mukora kuri iki kibazo ndagushimiye cyane rero murakoze cyane ye nuko ubundi akantu gatoya mbere y'uko tujya mu nsanganyamatsiko njya kuri iyi center for rule of law yo mu rwanda mukora iki ubusanzwe
murakoze cyane uyu muryango senta foru rovu nk'uko wabisobanuye ni umuryango utari uwa leta uharanira kubaka igihugu kigendera ku mategeko tugira rero porogaramu eshatu iya mbere ni porogaramu yerekeranye no kwigisha amategeko na za politiki za leta icyo twita law and policy literacy hano rero tukaba twibanda kwigisha abaturage mu byiciro bitandukanye amategeko cyane cyane ay'ibanze bahura nayo umunsi ku wundi kugira ngo bayamenye murabizi neza ko yuko amategeko kuyamenya niyo ntambwe ya mbere yo kugira ngo akurengere amategeko uyubahe ariko noneho agufashe kuba waharanira uburenganzira bwawe ibyo rero ni ikintu dushyiramo imbaraga cyane twigisha ibyiciro bitandukanye kujya mu nteko z'abaturage tukajya mu mashuri tukakora ibiganiro kuri radiyo tugisha dukoresheje ikoranabuhanga cyangwa se sosho mediya platforms aho dushyira amategeko umunsi ku wundi abaturage cyane cyane bifuza kumenya imbuga nkoranyambaga n'ibindi gahunda ya kabiri ni gahunda twita akisesi jasitisi cyangwa se gufasha abaturage kugera ku butabera aha ahanini twibanda cyane cyane gutanga ubufasha mu by'amategeko ku bantu batishoboye murabizi neza yuko ah, kugira ngo ubone ubutabera rimwe na rimwe bisaba ubwunganizi mu mategeko kubashakira abavoka cyangwa se kubaha n'inama kubakorera imyanzuro kwishyira muri sisitemu ya sms kugira ngo bashobore kuba batanga ikirego ah, no kubagira inama muri rusange ubwo mu magambo Hanyuma makeya mu magambo makeya john ubu ngubu ngize Yego.
gutya nkeneye umwavoka naza nkabasanga hanyuma mukamushakira N- nifite nyine niba utishoboye yego eh.
eh, nkawe ntabwo twamugushakira kubera ko urishoboye
yego nari Dufasha nakongeyeho abatishoboye cyane cyane.
nari nakongeyeho Ah, ngo nishoboye tuvuga, eh, yego aha nuko komeza dufasha yego Mm, eh, dufasha abatishoboye ubwo ni ukuvuga abo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'ubudehe ariko nanone dufasha n'abantu wenda turebye kesi yawe kuko hari igihe usanga umuntu ah, yari mu cyiciro cya kane cy'ubudehe ariko kubera circumstance arimo ugasanga mu by'ukuri nta bushobozi afite ibyo nabyo tubirebaho cyane cyane nk'abantu abadamu bari mu manza cyangwa se mu bibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ah, abantu bafite ubumuga ah, butandukanye abo nabo dushobora kuba ah, twabafasha
ye Hanyuma- inshingano ya gatatu rero
iya gatatu rero cyane cyane twibanda gukora ubushakashatsi bugamije gukora ubuvugizi ku mategeko na za politiki za leta zitandukanye kugira ngo um, zirusheho kuba zinoze zirusheho gusubiza ah, ibibazo ah, by'ubutabera zirusheho gut- ku- kuno- gushimangira ihame ryo- ry'igihugu rigendera ku mategeko ubwo ni ukuvuga ngo imishinga y'amategeko igezwe imbere ya parliament cyangwa se politiki zihari za leta zitandukanye tukareba uko eh, zimeze niba hari icyuho eh, tukaba twakora ubuvugizi dufatanyije n'imiryango ya sosiyete sivile kugira ngo ah, habeho habaho amavugururwa ah, cyane cyane rero ibyo nibyo twibandaho cyane
ye nuko maze rero urakoze cyane kudusobanura nyine ibyo uyu muryango wanyu center for rule of law ukora hagati aho ngaho rero nyine ntabwo nirirwa nkujyana mu mu nsanganyamatsiko ubwanjye reka duhite twihamagarira abaturage mwiganirire uwa mbere dufite ni Nshimirimana Patrick Nshimirimana we Nshimirimana
muranyumva vuga cyane ntabwo tukumva pe yewe ye noneho jewe ariko ye turakumvise noneho uraho neza
jewe ndakomeye cyane yego uherereye he
jewe mba mu gihugu cy'ubutaliyano ndumu- ndi umurundi eh, ariko umva eh, abanyarwanda ni na mama wanjye ni umunyarwandakazi ariko ehe nuko abanyarwanda n'abarundi turabavandimwe burya Mm.
nawe urumva Mhm.
usanga uri mubyara wanjye ariko niko tubivuga sinzi uko mubivuga iwanyu hariya ayi ye yego gusha ku ngingo
aranyumva yego ndakumva gusha ku ngingo ego kera igihe nandika mwari mwavuze ku byerekeye aba- abafunzwe bari mu magereza yo yo mu rwanda benshi mu kirundi babyita amabohero amabohero Yego.
numva barahabaye noneho Oh, urumva rero ye komeza no.
aha wajya kwiraba kuko aba- abanyororo aba- abafunzwe aba- abari mu magereza barazimbye cyane buriya aye ku gihugu ni ukuraba jewe ni uko nyine ntari umutegetsi ni ukuraba abakoze ibikorwa bininiya cyane nibo bogumayo nabo nyine kandi bari hajya indani bagakora ikintu gishobora gu- kubafasha kugira ngo bashobore gufungura ubwo bajya bakoze ibintu bito nabo bakabareka bakazo- bakazoreka do ibihano byabo bakabikora ba- ubwo bari hanze sibyo none yego reka turabe par exemple wowe urabona nk'umuntu dufate urabona ibintu byo mu rwanda byabaye niyo mpamvu umuntu yagize jenoside ukaca umushyira hamwe n'umuntu y'ibyo igitoki si bamwe iwacu ubona umuntu ya- ya- ya- yakoze ibikorwa bi- bi- ibintu bibi bakamushyira hamwe n'umuntu wakoze Je- nagira nti yewe ni- bishoboka N'aba- n'abategetsi barabyumva no no ngaha aye mu butaliyano niko babigira uwakoze igiko- i- i- i- ikosa icyaha rinini gikomeye Eh, baramugumiza mugagakorerayo ye shimirima Bakam- reka tugushimire hanyuma duhe n'ijambo n'abandi yerekana urakoze cyane nshimira imana aravuga rumwe na sibomana wanditse kuri facebook y'ijwi ry'amerika voa radiyo yacu ati impamvu gereza zuzuye ni uko nshobora no kwandika mesaje itakwishimirwa nkafungirwa hamwe n'uwishe uwibye n'uwafashe ku ngufu umwana nuko kuri telefone dufite habumugisha claude habumugisha we uraho neza
ndakomeye mwebwe natwe turaho ko usa n'uvugira mu gikono wakuramo i- iyo icyo Oya, ni uko ni uko ndi mu nzu niyo mpamvu eh nuko uherereye he se?
Alo?
uherereye he
ndi mu rwanda
Mu- muhe muhe mu kahe karere
ka musanze ye nuko rasa ku ngingo
Eh, noneho ngewe rero hari gahunda guverinoma y'u rwanda yatangije yo ku- ku buri muntu azajya yiyereka ibyemera ibyaha akababarirwa noneho nka ngewe nkaba ndi kugira abantu inama rero no kudakora ibyaha kwirinda gukora ibyaha kugira ngo batisanga muri gereza hari igihe usanga umuntu aribye kandi yibye ibintu by'abandi atakoreye abahungu yari akwiye kubireka akabicikaho noneho n'umuntu ufunzwe wenda wakoze icyaha akihana akemera icyaha akababarirwa akaba yasohoka murakoze niyo nama njye na- nabagiraga ye urakoze haba umugisha nuko Yego.
john mudakikwa john
karame nuko aba ngaba nyine batangaga ibitekerezo byabo gusa nagira ngo nkwibarize kuki gereza zuzuye
Ah, urakoze um, ni ikibazo cyiza Ah, gereza mu rwanda birumvikana ko umubare ubushobozi ah, gereza zacu zifite uko ubibonye ah, mu by'ukuri ubushobozi gereza zifite ni ibihumbi mirongo itandatu na kimwe ah, n'abantu magana atatu n'umwe muri izo gereza cumi n'enye wavuze ubwo urumva rero iyi mibare dufite ah, yatangajwe na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu muri uyu mwaka iragaragaza ko zirenze ah, harenzeho cyangwa se ubucucike buri ha- ku kigero cy'ijana na makumyabiri ijana na makumyabiri n'icyenda n'ibice icyenda ku ijana ubwo urumva ko mu by'ukuri ni abantu benshi twibutse ko iyi mibare yaranazamutse urebye umwaka wabanjirije eh, uyu nguyu eh, w'ingengo y'imari ah, bari ku gipimo cy'ijana na makumyabiri na- eh, na kane n'igice kimwe birumvikana rero ko imibare iragenda yiyongera ibi rero eh, twebwe iyo tubisesenguye tubona icya mbere umuvandimwe agikomojeho birumvikana abantu bakora ibyaha nabo bariyongera Ah, uko iterambere riza ah, murabizi ah, bi- bizana challenges cyangwa se ah, hari ibintu bizana nk'ibyaha bijyanye n'ikoranabuhanga murabizi biriyongera ariko hari n'ibindi bibazo bijyanye n'imibereho y'abaturage ukareba nk'ibyaha nk'ubu- nk'ubujura rimwe na rimwe bishobora kuba bifitanye isano n'ubukene Eh, ariko harimo n'ibindi byaha ubona bijyana n'urugomo ah, mu kubita no gukomeretsa bigenda byiyongera bishingiye cyane cyane ku bantu bakoresha ibiyobyabwenge ubusinzi n'ibindi rero ikijyanye n'ubwiyongere bw'aba- bw'i- bw'abantu bakora ibyaha bijyanye n'umubare ah, gereza zo ntabwo ntabwo zagutse ntabwo arimo kuzagura ibyumba ntabwo arimo kubyongera icyo ni impamvu ya mbere iya kabiri ariko tureba cyane cyane mu by'ukuri ni ibijyanye um, n'imiterere y'amategeko na politiki y'ubutabera nshinjabyaha mu rwanda tugenderaho usanga ah, amategeko dufite ahanini ashyiraho ibihano bikakaye cyane birimo igifungo kirekire ah, kugeza kuri burundu imyaka makumyabiri n'itanu makumyabiri Ah, hari uko nanone ibiro by'amategeko eh, ntabwo ah, ah, yemerera umucamanza kuba yatanga ah, ibihano ah, agendeye ah, ku mpamvu nkomeza-cyaha cyangwa se inyoroshyacyaha ashingiye ku muntu uko arimo kuburana ah, bitewe na n'imibereho ye amateka ye amarangamutima ku byerekeranye n'uko yakoze icyaha ibyo rero bituma ah, buri gihe ibihano biba bipanze ubw'inyagamurugo umucamanza nyine bituma atanga n'ibyo bihano biremereye kubera ko adafite ubwo bw'inyagamburiro ikindi ariko usanga amategeko yacu akenshi yiganjemo ibijyanye no gufunga cyane kuruta ubundi buryo urugero ihazabu kuba yahanisha abantu bahanishwa ihazabu uwo muvandimwe uvuze ati kubera iki abantu bakoze ibyaha wenda byoroheje badashobora kuba bakurikiranwa bari hanze cyangwa bagahanishwa ibindi bihano atari ukubashyira muri gereza ibyo bintu usanga amategeko yacu ahana izo opsiyo ni nke cyane nubwo bateganya ko abantu bashobora gukatirwa wenda imirimo nsimburagifungo cyangwa se ihazabu ariko ureba biri ku byaha bike cyane ahanini rero usanga ibyaha byose ahenshi ni ugufunga ikindi ni uko iyo urebye nk'amategeko amwe n'amwe ntabwo yuzuye neza ku buryo usanga haracyarimo icyuho mu mategeko n'amateka amwe n'amwe agomba kujyaho ku bintu bimwe na bimwe urugero n'ubwo itegeko riteganya ibyaha n'ibihano bavuga ko bashobora gufungisha umuntu igihano nsimburagifungo iteka rishyiraho icyo gihano kugeza ubu ngubu ntabwo rirajyaho hashize igihe ikindi hariho uburyo urugero nko kuba umuntu bamukurikirana udafunze hakoreshejwe kumugenzura hakoreshejwe ikoranabuhanga bakaba bamushyiraho udukomo bagakurikiranaho aherereye nabyo ntabwo biratangira gukurikizwa ibindi ni uko hariho ubundi buryo urugero umuntu ashobora gukurikiranwa ari hanze atanze ingwate cyangwa icyo bita beyiri haba ku rwego rw'urukiko ubushinjacyaha cyangwa ubugenzacyaha ibyo nabyo usanga ahanini bikurikizwa gakeya hari ibyerekeranye n'uko umuntu ashobora gutegekwa kuba yarenga utarenga imbibi runaka agakurikiranwa ari ahantu hamwe hari ugusubiza ibyangijwe kompenseshoni hari ibijyanye n'uburyo hashobora kubaho kumvikanisha cyangwa se ubwumvikane ku birebana no kwemera icyaha cyangwa se kuri bageyiningi ubwo ni uburyo bushyashya buri mu itegeko ariko nabwo butaratangira gukurikizwa ubwo ngubwo ubwo bwo kumvikana ni hagati y'ushinjwa n'ubushinjacyaha
yego noneho bakabishyira umucamanza kumvikana noneho n'ibihano bakaba babigabanya ariko umuntu akaba yakurikiranwa ari hanze yego hari ibyerekeye igihano kuba umuntu yahanishwa igifungo gisubitse niyo bagukata imyaka itatu ariko umucamanza akaba yagusabira ko iyo myaka yasubikwa bitewe na kondisiyo urimo ibyo byose ni uburyo mu by'ukuri buteganywa n'amategeko ariko usanga mu by'ukuri butubahirizwa budakurikizwa ibyo rero ugatuma bituma rimwe na rimwe tugira umubare munini w'abantu bafunze by'agateganyo iyo urebye iyo mibare turimo kuvuga ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango taransiparensi intanashono bagaragaje ko hafi cumi na kabiri ku ijana by'abantu bafunze mu magereza ntabwo barakatirwa ntabwo baraburanishwa baracyari muri icyo bita puriventive detenshoni ugasanga umuntu ayimazemo imyaka ibiri ntarakurikiranwa nyamara ubwo bundi buryo bwose twavuze buteganywa n'amategeko gushobora kuba bwakemura icyo kibazo icya nyuma ashaka gusorezaho yego ni uko hariho nanone navuga ikintu cy'umuco cyangwa mayindiseti iri mu bashinzwe gukurikirana ibyaha abagenzacyaha abashinjacyaha abacamanza ariko n'abanyarwanda ubwabo kumva nyine ko umuntu wakoze icyaha wese agomba gufungwa ko igihano cyo gufungwa ari bwo buryo bwonyine bwo kumuhana rimwe na rimwe rero ugasanga n'aya mabwiriza cyangwa se buno buryo bundi buteganywa mu mategeko ntabwo uwo muco urashinga imizi uburyo bwakurikizwa noneho abantu bagakurikiranwa ku byaha bari hanze cyangwa se bakahanishwa n'ibihano bindi bitari igifungo ibyo rero ni ibintu ahanini ubirebye bituma abantu bafunze mu magereza yacu baba benshi biyongera buri gihe buri mwaka radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira n'umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango uharanira guteza imbere ihame ry'igihugu kigendera ku mategeko center for rule of law rwanda serula mu magambo y'icyongereza ni john mudakikwa turaganira ku bucucike bw'abantu bafungiye mu magereza y'u rwanda kuri telefone dufite inosenti inosenti we inosenti inosenti umurongo ugomba kuba wacitse ndabumva ndabumva eh uraho urakomeye
yego ndakomeye wabwira umutumirwa irindi zina ryawe n'aho uherereye
Ah, nitwa inosenti mutabazi yego
ndi mu rwanda mu ntara y'uburengerazuba mberereye mu karere ka rusizi
nuko rasa ku ngingo Mm.
Mhm.
Ah, arakoze turamushimiye ku busobanuro bwimbitse aduhaye ubusobanuro Ah, cyangwa ariko- ibisobanuro
Eh?
ubusobanuro cyangwa ibisobanuro
Eh, nta kibazo uko byakitwa kose turamushimiye oya ntukice ururimi ngo ntacyo bitwaye ikomereze
Eh, Eh.
eh, igitekerezo cyanjye Mm.
Ah, mu by'ukuri atubwiye impamvu ubucucike buri mu mu gihugu cyacu Eh, ariko nanjye ikintu nagiraga ngo nongereho ni uko mu by'ukuri eh, i- ibyaha bikomeza kuba byinshi ariko uga- uga- ugasanga no mu magereza hariho ibyaha bitagakwiriye kuba bifungirwa mu by'ukuri kuko niba- nibatagabanya nibatagabanya ku bihano bihabwa abantu bose bakoze ibyaha bizashiduka abantu bose barangiriye muri za gereza
nuko inose urakoze ye noneho duhamagare niyitanga simo niyitanga we niyitanga
ndahari uraho neza
muraho neza wabwira umutumirwa aho uherereye
Eh, ndi muri kicukiro kigali mu rwanda yego
Eh, icyo nagira ngo njyewe mvuga aha ngaha Mhm.
ni ukuvuga eh, ubucucike akenshi buri mu manuza buri buri mu mata- buri mu matransit center kuruta n'ubwo buri muri gereza icyo mbona cyagakozwe ni uburyo hashakwa amategeko n'umuntu u- ugikeka w'icyaha kitarahama nawe agakurikiranwa atarafungwa n'uwahamwe n'icyaha noneho mu- mu- mu byaha bitarengeje uko mbyumva ku ku- ku itegeko ritarengeje imyaka ibiri akajya acibwa nk'amafaranga wenda akaba igi- agasimbura igifungo ye niyitanga urakoze usibye ko wenda bakareba uburyo bamuca ayo mafaranga akayatanga cyangwa se bakongera imirimo nsimburagifungo iranga nk'iyo bakoraga yatije ye urakoze cyane usibye ko numva witiranyije transit center na za gereza ni ibintu bitandukanye reka umush- umushyitsi john mudakikwa abikwisobanurire bitandukaniye hehe mudakikwa we
murakoze cyane yego icyo kintu abantu bajya bakibeshaho Ah, dufite ibigo byitwa transit centers cyangwa se ibigo bicishamo abantu ah, ku mpamvu zijyanye n'uko ah, bakoze ibintu binyuranyije n'umuco ah, n'imyi- n'imyitwarire mbonezabupfura ariko bitagize ibyaha abo bantu rero nibo bacishwa mu byo bita transit centers ibyo bigo by'igihe gitoya cyangwa se eh, bashobora kuba bamaramo n'igihe kirekire barimo kubagorora ibyo bita rehabilitation centers so ni ubwoko bw'ibigo bibiri hari transit banyuramo muri eh, muri eh, barimo screeninga cyangwa bari kujonjora aho bashobora kuba batwara noneho mu bigo bya rehabilitation cyangwa se ibyo kubagorora ariko ntabwo baba bakoze ibyaha kuko murabizi kugira ngo ikintu kibe icyaha ni uko kiba giteganyijwe mu gitabo gishyiraho ah, ibyaha ah, n'ibihano noneho bakaba babishingiraho ah, ubushinjacyaha bugakora dosiye ugashyizwa imbere y'umucamanza ah, bityo umucamanza agafata umwanzuro wo kugutwara muri gereza cyangwa kukurekura rero eh, gereza ni- ni- na- na- na- hatwarwayo gusa abantu barikurikiranwa ibyaha nk'uko biteganywa n'igitabo cy'amategeko ahana eh, mu rwanda ibyo bindi by'imyitwarire mbonezabupfura abo ngabo nibo batwarwa muri za transit centers ariko ibyo yavuze ko no muri transit centers birumvikana wenda ibyo yazabasize yindi y'undi munsi Yego.
Eh, ibyerekeranye n'uburenganzira bw'abantu bari muri transit centers n'ubucucike muri transit centers nacyo ni ikibazo mu by'ukuri eh, gi- gikwiye kwigwaho bakareba ukuntu abo bantu nabo ah, ba- baba mu buzima cyangwa se mu mibereho ituma uburenganzira bwabo butahutazwa ijwi ry'amerika noneho duhamagare kwizera ahmad kwizera we
yego yego tomasi komera komera
uraho uraho yego yego bwira umushyitsi aho uherereye
ndi mu majyaruguru rwa mu karere ka rulindo nk'ibisanzwe yego uhina amagambo ariko yewe yewe rero ikintu mbona cyagabanya ubucucike mu magereza yo mu rwanda nta kuntu umuntu yaba wenda afunzwe igihe kinini ngo aze gufungurwa ngo ngo ngo nta cyaha ngafite ahubwo ikintu cyagakwiye kubaho ni uko nk'abantu bage- bakora ibyaha bitonya cyangwa se bagiye- bagiye bakora ibyaha bitonya bagakwiye kujya baburana bari hanze bagakwiye kubaho kubakurikirana ba- bari mu mwidegemvyo nk'uko abarundi babivuga ahubwo abantu bakoze ibyaha binini bakaba bafungwa Baba- Ye.
ba- bafite wenda kwizera ikibazo urakoze bateza muri rubanda.
ibyo n'abandi babivuze Kuba urakoze bakuwe.
cyane ndagushimiye na kiriya kintu cya pureba geyiningi kigahabwa imbaraga cyane Ye, ndagushimiye, Kwizera.
numva ko wakemura ikibazo cy'abantu bivuye mu magereza ye ndagushimiye cyane rwose n'abandi bari babivuze ni ukurakoze radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda john ibyo ndumva nta- nta- nta kindi numva cyakongerwaho
barakoze cyane abatumirwa eh, ibitekerezo barimo gutanga mu by'ukuri eh, tubihuriyeho kandi eh, mbamare n'impungenge y'uko eh, mu mavugururwa arimo gukorwa ah, muri uku kwezi kwa nzeri tariki umunani hemejwe politiki nshyashya ah, y'ubutabera nshinjabyaha cyangwa se icyo bita criminal justice policy Ah, iyi politiki rero am, irimo ishingiye kuri bino bitekerezo byo kumva ko cya mbere ah, gufunga abantu byaba lasiti resort amaburakindi cyane cyane ku byaha bitoya ah, bikaba byakurikiranwa abantu bari hanze ah, uburyo bwose bwashoboka gukurikirana abantu bari hanze bikaba byashyirwamo imbaraga Eh, na ndetse harimo gutekerezwa ukuntu n'ibyaha bitoya bya- bya- byazajya bishyirizwa urwego rw'abunzi bakaba babikemura kugira ngo ah, abantu batajya muri gereza ibyo rero ah, ni ibintu tuhanze amaso cyane nka sosiyete sivile ni politike twagizemo ah, ubuvugizi Ah, n'ejo twari mu nama yo kuyimurikirwa tureba imirongo migari eh, n'uburyo izashyirwa mu bikorwa cyane cyane ibyerekeranye no guhindura n'imyumvire ah, kuvugurura amategeko amwe n'amwe mwabonye ko hari aba- iyo mwavugaga amategeko yacu menshi harimo ibihano bikakaye cyane ariko ah, hari ibihano ubona mu by'ukuri hari ibyaha ubona ah, byasaba kuganyi- kugabanyirizwa ibihano Ah, harimo ibyo bijyanye no gushyira imbaraga muri muri ubwo buryo butarimo ifungwa cyangwa se icyo bita alternative imprisonment Ah, ingamba zishobora gufata abantu bose ntibabe buri gihe batekereza gushyirwa muri gereza ahubwo bakaba bagororwa eh, mu bundi buryo ibyo rero eh, turizera yuko nibishyirwa mu bikorwa eh, kino kibazo cy'ubucucike mu magereza kizagenda kigabanuka ibyo byose ariko bizafata igihe
bizafata igihe birumvikana hari ibi- eh, ikizi- ikigiye gukurikiraho ubu ngubu hari hagiye gushyirwaho plan d'action y'umwaka umwe n'igice kureba ibyihutirwa byaherwaho ah, ariko hazakorwa indi plan strategic y- y- gahunda y'iteganyabikorwa y'imyaka nk'itanu ah, izakurikiraho cyane cyane ibijyanye no guhindura za politike amategeko amwe n'amwe guhugura abantu ku bintu bijyanye n'ubutabera ah, ibyo bita restorative justice ubutabera bushobora gutuma umuntu ah, wakoze icyaha agororwa agasura mu mu muryango nyarwanda neza Ah, ibyo bizafata igihe Eh, ariko icyangombwa ni uko iyo politike nibura yatowe eh, yemejwe inama ya minisitiri ku itariki umunani nzeri ubu imbaraga rero ni ukureba uburyo iyo politiki yatangira gushyirwa mu bikorwa cumi n'umunani nzeri ni cumi n'umunani y'ukwa cyenda ibyo ngibyo ni ku bantu baba batazi amezi y'u rwanda ye nuko mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira ku bucucike bw'amagereza mu rwanda nk'uko rero mudakikwa john yabitubwiye birenze ijana na makumyabiri n'icyenda ku ijana kuri telefone dufite rurangangabo alain rurangangabo
bonjour bonjour bonjour cyane kamirindi uraho neza
Eh, twaherukana kera cyane bibiri na cumi na gatandatu Wari waragiye he?
byerekeye abana reminera confure avec la loi au Burundi bafunzwe yego nuko tugize ni amahirwe yo kuba ugarutse kuko umunywanyi w'ijwi rya amerika wese tu- tuba tumukombeyeho nuko rasa ku ngingo ye
Eh, ikibazo cy'ubucucikirwa ni- mu magereza mu rwanda umutumirwa ariko aragerageza kuvuga ibituma ariko hariho n'ibindi bindi bindi bituma hari ubucucike Eh, buriya hari ikintu bakunda gukora hano ngo ngo gufunga umuntu ngo yafite mirongo itatu Umu- umu- umu- abagenzacyaha bose babigize eh, ba- aba- abacamanza babigize nka pasiwadi buri gihe baba bafunze umuntu ngo iminsi mirongo itatu ngo porokirera bo mu mushinjacyaha aracyashaka ibimenyetso iriya minsi mirongo itatu ikarangira bakongera yindi ibyo ni byo bituma buriya hari ubucucike bwinshi buriya muri abo bose bafunzwe hari abo usanga ba- ba- ba- bari muri iyo minsi mirongo itatu ya ya ya dekansiyo niyo ituma ubwo bucucike icyo ni kimwe icya kabiri hari iterambere ri- rigenda no, ah, ku basanse rapide ni iterambere ho nivo y'ibintu amajyambere buriya igihugu iyo kiratera imbere n'ibyaha biba byinshi Eh, tugezeho ku- kuri kote y'ikoranabuhanga hari abantu bariko inzira y'ikoranabuhanga, mu ikoranabuhanga hari ibyo byose bituma eh, Rurangangabo.
ibyaha bigwira ruranga ngabo Kandi- ibyo byose umutumirwa yari yabisobanuye sinzi nimba wari wakurikiye ibyo byose yabikomojeho urakoze cyane ariko ndashaka mvuga akandi ka gatatu mu magambo magufi cyane Eh, reka nakubwira akandi ka gatatu gakomeye abantu abantu benshi nta edikasiyo bafite ku bi- ku mategeko abantu ntibazi amategeko ntibazi amategeko hari abantu bakora ibyaha atazi ko akoze icyaha hari abantu ba- bakwiye ko haba muri sosiyete sivile yagenda mu tugari ikajya mu midugudu yego bakigisha ruranga abantu ngabo amategeko.
ibyo nabyo umutumirwa yabivuze ikigo cyabo kiri mu byo gikora yabivuze n'ukuntu babikora ariko rero nyine twumvikane neza kwigisha ni uguhozaho ntabwo wakwigisha abantu ngo bahite bafata nuko ndagushimiye
yego kamiri ye komera komera radiyo ijwi rya amerika duhamagare noneho jean long wo ku mukuyu jean long jean long jean long eh, nduzi atabonetse ubwo barakomeza bamushakire noneho rero mudakikwa john mu magambo makeya ibyo bintu byose bo ruranganga bavuze ibintu byo kwigisha mwebwe murabikora ese ahubwo ubwo mwaba mufite uburyo buhagije bwo kugera yego gukoresha amaradiyo bigera ku bantu ariko amagambo ahita agenda abantu bakibagirwa buryo mu magambo makeya mufite uburyo buhagije bwo ku- kugera ku bantu benshi bi- bishoboka
Ah, urakoze uburyo mu by'ukuri ntabwo buhagije Ah, icyo niyo constraint dufite cyangwa se imbogamizi rimwe na rimwe duhura nayo kuko ayo mategeko kuyigisha ni akazi gakomeye cyane birasaba ah, ku- gukoresha uburyo butandukanye Ah, birasaba kujya mu giturage Ah, dufatanya rero n'imiryango ya sosiyete sivile tugashyira hamwe imbaraga ariko birumvikana yuko ubu- ubushobozi bwo kumanuka tukagera ahantu hose eh, hari igihe usanga ari bukeya Ah, ibyo rero eh, ni ibintu dukomeza gushakisha amikoro kugira ngo twunganire leta ah, muri kano kazi ariko nshimira abatumirwa Ah, ikintu bavuze cya cyo kwigisha amategeko cyangwa ubumenyi bukeya ku mategeko nk'imwe mu mpamvu ituma abantu bakora n'ibyaha nibyo koko twemerewe nawe Ah, kandi umuti nta wundi ni ukongera imbaraga mu kwigisha abantu bakamenya amategeko bakamenya ibyaha uko bikorwa bakabyirinda ibyo ni ibintu twumva ah, dushyize imbara- ah, dushyize imbere cyane
jean long bambwiye yuko yagarutse ku murongo jean long uraho neza
nawe ndakomeye cyane rwose nuko bwira umutumirwa aho uherereye
mbereye ku mujyi nk'uko wabivuze i kigali ndera ye gusha ku ngingo rero
Eh, ndagusha ku ngingo ikiganiro uko mwagitangiye nabyumvishe Mhm.
Mm, ariko nyine ku bintu- ikintu kijyanye n'amagereza wenda hari ikintu ngewe nshobora kwibaza nkavuga nti uko ubona ibyaha hirya no hino bigenda biba ku bice bitandukanye mu- abantu barwana se cyangwa eh, banateza saga zitandukanye nkawe uri umuntu wakibaza ukavuga uti wenda ubaze uko abanyarwanda bangana se cyangwa n'uko igihugu kingana ukareba uko bimeze atekereza yuko abo bantu bateza ibibazo se cyangwa n'abo biba nk'uko yatangiye umutumwa avuga ati hari ibintu byinshi na bimwe biterwa n'ubukene wenda nk'umuntu akiba bitewe n'ubukene ese wakwirinda kuvuga ngo ibyo bintu wabihagarika neza cyangwa mu banyabyaha bo wa- wabafasha iki utabashije kugira ngo babashe mu- mu- babashe kujya ku murongo muzima wabashyira mu bandi bantu bazima noneho bo ntibabanduza ugasanga ibintu bibaye birebire abantu bose bagiye kwandika cyangwa se bose bagiye kuba abo banyabiyobyabwenge ko mbona aribyo byiganje kenshi cyane bahora bafata jean long wagiye wowe wagiye mu bintu by'ibyaha biteganywa n'amategeko nyine ukoze icyaha itegeko riramukanda nta kundi byagenda ngo babakorera iki sinzi reka mudakikwa haragira icyo bivugaho urakoze cyane bakavuga urakoze yego Eh, cyane rwose yego john mudakikwa wamubwira iki uwo muhungu
ya ibyo avuga ah, bifite ishingiro arimo aribaza mu by'ukuri eh, ingamba zafatwa Ah, iyo urebye muri rusange ibijyanye no gukumira ibyaha no kubigenza ah, birumvikana ko birasaba ingamba zikomatanyije Ah, haba birumvikana ko ah, igihugu kiba gifite gahunda eh, zitandukanye zo gukura abaturage mu bukene izo ni ingamba zigomba gukomeza na ndetse na rimwe na rimwe aba- abafatiwe muri ibyo byaha eh, ubu politiki ihari ya- ya- ya- ya- ya- ya- y'amagereza ubu basigaye bayita ko ari ukugorora eh, ni ukuvuga ngo hagiye gushyirwamo imbaraga cyane cyane eh, ku byerekeye kwigisha imyuga ah, abagororwa bashobora kuba bavamo bashobora kwihangira imirimo babe batasubira mu byaha ni ukuvuga ngo ibyerekeye n'ubusinzi hagomba kujyaho gahunda zitandukanye ah, zikomatanyije kandi zifite aho zihurira n'uburyo zuzuzanya muri uru rugamba rwo kurwanya ibyaha Ah, ibyo ni ibintu rero bigomba gutekerezwaho abafatanyabikorwa n'ubundi eh, haba imiryango itari iya leta haba urwego rw'abikorera private sector haba leta n'ubundi n'izindi nzego zayo ibyo ni ibintu nabo bakurikirana umunsi ku wundi kureba ah, uko bagenda barushaho kubishakira umuti ariko birumvikana ko kurwanya ibyaha nyine ntabwo byakorwa gusa ah, turebye angire imwe wenda yo guhana hagomba- bigomba gutekerezwa mu buryo bugari eh, mu nguni zose radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro cyanyu muri isanga turaganira na john mudakikwa umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango uharanira guteza imbere ihame ry'igihugu kigendera ku mategeko center for rule of law nuko mu- kuri telefone dufite muvunyi siriro muvunyi we
aho neza kandi n'indi we urahora akomeye
yego yego ndamukize na john umutumirwa wacu yarakumva rwose
Eh, icyo nenda kuvuga Banza umubwire aho uherereye.
Ikayonza, icyo- i kayonza yeee
icyo nenda kumu- ku- ku- ku- kuba nabivugaho nk'uko mwabishyize kuri posite yanyu ya facebook eh, icyo ndi kubasha kuba nabona kiriya gitera ubucucike mu magereza ni kiriya kintu kijyanye n'iminsi mirongo itatu y'agateganyo iriya minsi rwose ni iminsi icanga kuko hari n'umuntu ufunga imyaka itanu hari na n'iyi saha hari umuntu ukirimo ngo ni iminsi mirongo itatu ugasanga dosiye ntiburanishwa ugasanga ni ikibazo hari n'abantu bakatirwa imyaka bajurira ugasanga bagizwe abere ese ikintu kiba kitumye agirwa umwere mbere yarakatiwe imyaka ingana kuriya kiba ari ikihe ese iyo abaye iyo agizwe umwere kandi mbere yarakatiwe iriya myaka bigaragara yuko yarenganaga ese we ahabwa iki uba usanga yuko haba harimo n'ibintu Ariko se, biba bito- Muvunyi we.
bitumvikana nyine muvunyi ndumva ahari icyo kibazo kitajyana neza n'in- n'in- n'insanganyamatsiko kuko umucamanza aca urubanza hanyuma umuntu akajurira ibyo ngibyo biteganijwe n'amategeko ariko rero nta- ndumva bitajyana Ariko, na gereza eh, icyo- icyo nari bishatse kuba navuga nyine ikintu akenshi gitera ubucucike ni iriya minsi mirongo itatu nyine ye rurangangabo Eh, nawe yari iriya minsi mirongo itatu yabivuze rwose.
n'umutumirwa mudakikwe yari yabivuze urakoze cyane
mugire amahoro twese radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mudakikwa hano hari umuntu witwa aziz abdul wanditse kuri facebook y'ijwi ry'amerika voa radiyo yacu ati igihe cyose ikibaye kiganishwa gufungwa nta na rimwe gereza zizabura abantu kuko aka- ahangaha niho nagira ngo ahari umusobanuro nimba ari kuri radiyo cyangwa se ashobora no gusanga ikiganiro kuri eh, interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu mu gice cya murisanga ati kuko amategeko yo muri za ibihumbi igihumbi magana cyenda na mirongo itatu abantu bakigenderaho yagakwiye kuba yaravuguruwe aka kantu nibyo ibyo avuga ayo mategeko yo mu gihe za gereza za- zashinzwe mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu aracyariho cyangwa yaravuguruwe
Eh, urakoze cyane eh, thomas uwo muntu eh, icyo namusobanura ni uko ah, amategeko tugenderaho ah, haba igitabo cy'amategeko ahana ah, gishiraho ibihano ni ah, ibyaha n'ibihano haba amategeko areba porosidire imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha ayo amategeko yose ni mashasha ntabwo tugifite amategeko yo muri igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu ah, cyane cyane byerekeranye n'imanza nshinjabyaha n'uburyo imiburanishirize yabyo ibyo byose byaravuguruwe gusa ah, ikintu avuze cyo cyo kuvuga ngo ibintu byinshi ibyaha byinshi nyine usanga byose hari ibihano bikakaye cyane biteganywa muri mu mategeko agenga ibihano ashyiraho ibihano Ah, ibyo byo twa- turemeranywa nawe ko ah, muri iyi polisi nshyashya ya criminal justice kimwe mu cyifuzo ni uko hakorwa ubu- ubu, ah, hakongerwa hakora ivugururwa kuri aya mategeko n'ibihano ah, ibyaha n'ibihano bakareba koko ah, ibyaha uko bikenera ko byajya ah, byahanishwa ibiha- ibihano eh, by'igifungo ariko ibindi ko nabibabwiye bikaba byashyirwa mu bundi mu zindi nzira haba kwi- eh, hari uwavuze ati kuki umuntu atashobora gucibwa ihazabu ntazabu nayo ni igihano ibyo ni ibintu byatekerezwaho kuki abantu badashobora guhabwa imirimo nsimburagifungo ibyo ni ibintu byatekerezwaho Eh, kubera iki abantu badashobora kuba bakungwa cyangwa se hakaba uburyo bwo gusubiza ibyangijwe compensation izo ni ni bita alternative sentencing cyangwa imprisonment Eh, eh, andi mahitamo atari ayo gufungwa ibyo ni ibintu eh, tuzakomeza gukora ubuvugizi kugira ngo muri politike nyine habeho ayo mavugururwa ariko nashaka no kuvuga kuri aka kantu ka k'iminsi mirongo itatu bakomeje kuvugaho Mm.
Eh, na eh, muvunyi na Rurangangabo.
na Shalom bose babivuzeho ye na jean long eh, yes babivuzeho ariko eh, itegeko uko rimeze amategeko tugenderaho ni uko ku byaha bike bita ibyaha eh, bitoya cyangwa peti offenses iyo minsi mirongo itatu ubundi ah, ntagomba kongerwa hanyuma eh, ku byo bita misdemeanors ah, ibyo byaha bishobora guha- icyo gihe gishobora kongerwa amezi inshuro zitarenga eshatu hanyuma ibyaha by'ubugome ntibi- ntibigomba kongerwa inshuro eh, zirenze ah, esheshatu ubwo ni ukuvuga eh, amezi agera ku ah, hafi atandatu Now, Yeah.
ikibazo gikunda kubaho rero ni iki ni uko nyine rimwe na rimwe eh, uko tunabivuze icya mbere ni uko eh, ubushinjacyaha hari uwabivuze ngo ni usanga ari ikintu bitwaza em, ah, twavuga ko mu by'ukuri icyo ni ikibazo ah, aho usanga kesi nyinshi cyane ubushinjacyaha busaba ko buracyasaba iminsi yo gukora iperereza ariko eh, ugasanga hari nyamara izindi eh, aveni zihari bashobora gukurikirana umuntu eh, bagakora n'iryo perereza ariko umuntu kubahiriza rya hame ko umuntu agifatwa nk'umwere agomba gukurikiranwa mu by'ukuri adafunze uwo muco rero eh, haracyakenewe ko ah, biganirwaho noneho n'ubwo buryo bundi buhari buga- bukarushaho gukurikizwa umuntu ashobora kumutegeka kutarenga ahantu runaka ashobora kumutegeka gutanga pasiporo ye ashobora kumutegeka eh, eh, beyiri ingwate ibyo ni ibintu twifuza ko byarushaho kujya mu muco gukurikizwa noneho umuntu hagiye kuba yafungwa iyi minsi aho ashobora no kuba mu by'ukuri yazaba umwere ugasanga mutekereze amafaranga leta iba yamutanzeho mutekereze igihombo we aba yaragize ku giti cye ihungabana mu bwonko ihungabana ry'umuryango we ibi bintu rero bikeneye ko ah, byavugururwa Ah, ariko nanone mbabwira ko rimwe na rimwe hari igihe abantu bijya bitiranya ibintu ugasanga baravuga ngo umuntu aracyafunze muri tarante juru ariko mu by'ukuri dosiye yararegeye urukiko Ah, icyo gihe rero bitandukanye n'uko bavuga ngo baracyafunze ku minsi mirongo itatu aho rimwe na rimwe abaturage hari igihe batabisobanukirwa uko bitandukana ariko icyo twemeranywaho ni uko hari igihe iminsi ibiri irangira bararegeye dosiye ahubwo hakabaho ikindi kibazo cy'imanza nyine nyinshi nanone ziri mu rukiko ku buryo abacamanza bacu ni bakeya ubucucike mu manza mu rukiko nawe ugasanga biratuma uburyo izi manza ziburanishwa butinda cyane ugasanga umuntu amaze mu mwaka atarahabwa itariki yo kuburana ariko byaravuye muri tarante juru ibyo rero nabyo byose bigaragara kuri cya kintu cyo kumva ko tarante juru niyo yabaye nyirabayazana ariko nababwira ko nabahaye imibare ndababwira ngo muri izi manza iziri muri tarante juru cyangwa se izitaraburanishwa ku minsi mirongo itatu ni cumi na kabiri ku ijana ibyo bagomba kubyumva neza ni ukuvuga ngo ikigaragara rero ni uko n'iyo cyagabanywa kubera ko nta mpamvu mu by'ukuri umuntu yafungwa imyaka ibiri akazagaragara ari umwere muribaza igihombo aba yaragize hari n'uwavuze ngo se hakorwa iki mu by'ukuri ikintu twumva uma no gushyirwamo imbaraga no gufasha abo bantu mu gihe bigaragara ko yarenganyijwe muri iyo minsi yose aho bishoboka bakaba batanga n'ikirego gisaba indishyi kuko urumva uwo muntu mu by'ukuri hari igihe aba yarahungabanye yarahombye cyane nyamara bitari bikwiye ko amara icyo gihe cyose ataraburanishwa kugira ngo sitatasi igaragare niba ari umwere kuko abihanirwe ariko niba ari umwere atahe cyangwa niba ari umunyabyaha icyaha kimuhamye bamufunge ukurikije amategeko uko ateganya radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira ku bucucike bw'amagereza mu rwanda kuri telefone dufite ishimwe dani samuel elias na inosenti elias na inosenti mube mwihanganye ntihagire aho mujya noneho duhamagare ishimwe samuel ishimwe
yego ndabumva uvuge cyane ariko
yego yego ndagerageza mvuge cyane uherereye he
mbereye mu rwanda muri butare i butare
yego mu majyepfo
yego yegusha ku ngingo
ni ukuvuga ngo iki kibazo cy'ubucuti mu magereza ni ikibazo ahanini mbona gikemurwa mu nzira ngewe ubwanjye ntabwo cyangwa numva kuko hariho ibyaha
ndagukurikira komeza
hariho ibyaha byakagombye kuba bikemurwa mu buryo bw'ubwumvikane cyangwa se mu buryo bwa arubitiresheni ariko inzego z'ubutabera zo zigahitamo kuba zafunga abantu zitabashe kurora cyangwa zitaba gushishoza niba kuko inzira z'ubwumvikane cyangwa se ubundi buryo bwo kuba ikibazo cyakemurwamo mu buryo bworoheje nko gusubika ibyaha gusubika ibihano kuba batanga imirimo nsimbagifungo ishimwe ugasanga ibyo byose babivuze ni uko ndagushimiye
yego ijwi rya amerika noneho duhamagare elias elias we elias Elias uri mu biki Elias ndumva yibereye mu bye noneho duhamagare innocent bambwiye ko ari mu Burundi ariko ntabwo ari innocent wa mbere ntabwo ari mutabazi nuko innocent urahura akomeye wabwira umutumirwa irindi zina ryawe naho uherereye
rekewe n'inosa mu kanyosha i burundi
irindi zina ryawe se irindi zina ryawe
nitwa n'uwimana inosa hano i bujumbura mu kanyosha mu burundi yewe rasa ku ngingo
yego icyo ntubona abo bakereza bafungiwe ngaho bamwe bamwe boza barabumviriza ibirego byabo bakabumviriza bakaza baraberekura kugira ubusho bumwe bumwe abo bari muri gereza ubu batuburirwe baze barataha nk'abafite ibyaha bito bito ataco bifashe bakaza barabarekura hama abantu bakaza baraba bake mu gasho jewe uko nabona nk'abantu bafite nk'ibyaha bito bito
inosenti we inosenti ibyo byose ibyo byose babivuze n'abandi bakubanjirije ndagushimiye cyane muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ahubwo mudakikwa ahari akantu k'imanza nyinshi mu nkiko ku buryo abacamanza basa n'abarengewe nabyo bikagira ingaruka ku bibazo by'ubucucike bwa za gereza igisubizo cyo cyaba ikihe
urakoze eh, igisubizo ni cya kindi kirava kugabanya imibare y'imanza nyine ubundi bakira kuko abacamanza ah, abacamanza haba abacamanza haba abanditsi haba abashinjacyaha ah, imibare iba ari myinshi birumvikana umubare wabo ari mukeya ibikoresho ari bikeya ibyumba by'iburanisha ari bikeya bituma n'ubundi za manza zitihutishwa rero umuti ahanini uga- u- icya mbere ni uko ah, waba ku byerekeye kugabanya bino byaha amini izi manza zinjira mu rukiko uwo ni wo muti wa mbere ariko nanone ah, tu- tu- tumaze iminsi dukora ubuvugizi bwara- bimwe byaranatekerejweho ko hakongerwa umubare w'abacamanza ah, n'abanditsi eh, haba mu buryo bwa kontora z'igihe gitoya kugira ngo bihutishe iburanishwa z'im- ry'imanza kuko icyo ni ikindi kibazo kibangamiye ah, ubutabera kibangamiye igihugu ugendera ku mategeko murabizi ubutabera butize bavuga ko ari ubutabera mu by'ukuri buba buhugujwe umuntu cyangwa se justice delayed is justice denied nk'uko babivuga Ah, aho ngaho rero naho hakeneye ubu- u- u- eh, mu by'ukuri ah, ubuvugizi burimo burakorwa ariko haracyakeneye ko hongerwa imbaraga mu nkiko ah, inkiko z'ibanze inkiko z'ubujurire ah, haracyarimo ibirarane by'imanza nyinshi ibyo rero ubundi buvugizi dukomeza gukora kugira ngo nibura umuntu mu gihe arimo gukurikiranwa urubanza rwe eh, rurangizwe rupfundikirwe ajure inzira zose zirangire amenye ngo koko yakatiwe yahamijwe n'icyaha cyangwa se yabaye umwere yatashe ibyo rero nabyo birasaba ko bikomeza gukorwa ubuvugizi kugira ngo ah, izi manza zihutishwe ah, abantu baburanishwe mu gihe kitarambiranye Ibwo- ubwo nibwo butabera mu by'ukuri twifuza
niko se mudakikwa kubona abacamanza b'igihe gito ubu u rwanda rufite abantu bahagije bize iby'amategeko ku buryo n'abo bacamanza b'igihe gito baboneka
abantu barahari ahubwo ikibazo ni bise ahenshi usanga ari ikibazo cy'ingengo y'imari Eh, n'ubundi ah, barimo gutangiza umwaka w'ubucamanza ibibazo biri mu- mu bucamanza harimo ikibazo cya mikoro harimo ikibazo kijyanye n'ibikoresho computers mashini ibyumba byo kuburanisha ibyo bintu by'ukuri byose ubona bisaba ingengo y'imari niyo iba ari ikibazo ahanini ariko ibonetse abantu bize amategeko barahari n'ubu baba babahaye izo kontra z'igihe gitoya bakaba bakuranisha ah, ibi- ibirarane imanza ibirarane zikava mu nzira radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda bambwiye ko elias yagarutse elias n'ibitanga n'ibitanga we
wenda wumva uraho urakomeye
yego yego ndakomeye wabwira umutumirwa aho uherereye
ndi mu karere ka nyanza mu murenge wa kibirizi yego gusha ku ngingo
No- ngenda abona rwose biri guterwa n'uko mu- mu rwanda hari ama- hari utuntu duto duto usanga barimo guhanira abantu Nka- ko umuntu ureba atunze utundi bagahita bamujyana mu magereza yamara kugera muri gereza kubera nanjye abacamanza bakeya ugasanga ntabwo ari gukurikiranwa bikaba kamara igihe kirekire afunze elias urakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira ku bibazo by'ubucucike muri gereza zo mu rwanda nk'uko rero imiryango itandukanye irimo komisiyo y'igihugu cy'u rwanda nyine y'uburenganzira bwa muntu na za taransiparensi interinashono n'indi miryango yose bagenda bakurikirana iki kibazo turaganira rero na john mudakikwa umuyobozi nshingwabikorwa wa selura ni centre yo ku kugendera yo ku ku- guharanira ko amahame y'igihugu kigendera ku mategeko abaho agakurikizwa nuko mudakikwa
karame ye none se ubu ngubu m- m- mwavuze ibyerekeranye na za gereza zishobora kongerwa byo nabyo bisaba amafaranga
bisaba amafaranga rwose kandi na politiki y'igihugu ndumva atari iyo kongera amagereza ah, ahubwo politiki ihari uko nayisobanuye politiki nshyashya ah, ni ukureba ukuntu ahubwo umubare w'abantu bajya mu magereza ugabanuka kandi sitarategi ni nyinshi cyane bazisobanuye ziramutse zishyizwe mu bikorwa ikintu barimo kugarukaho abatumirwa bacu barimo kubaza baravuga bati ibyaha bito bito ntabwo buri kintu cyose kigomba gutwara umuntu muri gereza umuntu niba yibye inkoko cyangwa igitoki eh, mugenzi w'umuturanyi bashobora kuba baganira hakabaho hari ikintu bavuze cya arbitration cyangwa se kumvikanisha ah, impande ebyiri umuntu akaba yasubiza icyo yangije ibyo ni ibintu biri mu mategeko eh, twifuza ko byashyirwamo imbaraga Ah, n'ibindi bihano eh, ibyaha bimwe na bimwe eh, nk'urugero kuvuga ngo gu- kuba umuntu yahindura eh, imbibi eh, ugasanga icyo ni icyaha gishobora kuba abantu ba- ba- ba- ba- ba- ba- ba- umuntu yakurikiranwa muri gereza ibi byaha bito bito bigomba kugabanuka bi- ntibitwarwe mu rukiko I mean, ntibitwarwe muri gereza ahubwo bikaba byakemuka mu zindi nzira ubwo nibwo butabera buzatuma abantu tutagira umubare mwinshi cyane muri gereza hajyemo koko ba bantu bakoze ibyaha bikomeye abantu bakoze eh, ibyo bita isubiracyaha a- a- badashobora kugurwa ngo bumve bakagaruka abo ngabo ntibagomba gukurikirana bakajya muri gereza bakabona ibihano birebire kugira ngo n'abandi babirebereho ariko ibindi byaha aho usanga umuntu ari bwo bwa mbere yakoze icyaha ugasanga amateka ye mu by'ukuri cyabimuteye wenda eh, ni situwasiyo yari arimo Ah, iyi criminal justice policy ishyize imbere umucamanza kujya areba agasuzuma Eh, eh, umuntu umuri imbere ye akareba background ye akareba amateka ye akareba uburyo yakozemo icyaha akabishingiraho areba impamvu nyoroshyacyaha bimwe bityo uwo muntu ntabe yafungwa igihe kirekire ahubwo agafashwa kumugorora agasura muri sosiyete agatanga umusaruro iyo niyo politiki ihari yo kugira ngo abantu batekereze kurushaho kubaka izindi gereza kuzagura
radiyo ijwi ry'amerika duhamagare ndikumana ndikumana
ndabategereza
uraho neza
eee muri aho cyane gaho ku gihugu yego turaho wabwira umutumirwa aho uherereye
ubu jewe ndi nairobi muri kenya yego nsanzwe n'umurundi yeee nuko gusha ku ngingo
Eh, nabonye ikiganiro kivuga cyerekeye abanyororo buzuye amagereza rero nkabona icyo kibazo ni ikibazo cyane cyane gisanzwe eh, kiriho cyane nko muri afurika ku bwinshi dufatiye akarero mu gihugu mvamo cy'uburundi tuba dufite amabohero atari make amabohero urabye n'ibigiri abantu bategereje cyane ari ireza kwakirwa muri ayo magereza asanzwe ari ibitegiri by'umurengera ibitegiri biterana ubwoba
yeee urakoze urakoze ariko tujya guca kubiraba muri ayo magereza aho abantu bafungwa ku makosa matoyi amakosa matoyi Ndikumana.
Abantu badosiye bakatagerwa baka- bakayibagira ntibakurinde ndikumana ndagushimiye ndagushimiye duhinire aho ngaho urakoze cyane
urakoze nawe muri akaramagaho muri amerika yego twese mudakikwa hari akantu ni igitekerezo cy'umuntu ku giti cye ntabwo nzi aho yagikuye ngo abenshi bari muri za gereza ni inzirakarengane yitwa ngenda kuri yo iri yabyanditse kuri facebook y'ijwi rya amerika vowa radiyo yacu ntabwo ntabwo avuga aho yabikuye nimba ari inzirakarengane koko hari abantu b'inzirakarengane bari muri gereza mu rwanda
oya ibyo biragoye kubyemeza ko nta bushakashatsi yakoze Eh, ubundi eh, ikintu gusa wenda twavuga ni uko umuntu wese mu gihe atarahamwa n'icyaha birumvikana ko afatwa nk'umwere Eh, ariko eh, turebye eh, nk'urugero eh, u- ku rugero ubushinjacyaha butsinziraho imanza ziba zashyikijwe urukiko biri hafi mirongo inani ku ijana biri hejuru ya mirongo inani ku ijana birumvikana ko ariko bitabuje ko harimo hafi eh, cumi na gatanu ku ijana abantu n'ubundi baba abere ibyo nabyo birahari ariko twavuga ko urebye ah, abahamwa n'ibyaha nibura ku- ku mpuzandengo y'ubushinjacyaha nibura biri ku- ku kigero cya mirongo inani ku ijana ubwo twavuga ko wenda makumyabiri ku ijana ari bo usanga bigaragara ko ba- birangiye babaye abere eh, bakaba ah, ba- bataha bata- ba- ba- ba- badakoze ibyo bihano eh, ubushinjacyaha bwaba- bwabasabiye mbere radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda twaganiraga na john mudakikwa umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango uharanira guteza imbere ihame ry'igihugu rigendera- kigendera ku mategeko center for rule of law rwanda serura mu magambo ahinnye john ndagushimiye cyane
urakoze cyane bwana tomasi kabisa ndagushimiye nawe ubatumirwa twaganiriye twari kumwe